radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se muri kumwe na tomasi kamirindi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize abanyamakuru n'abahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu rwanda bahuriye mu nama i kigali kugira ngo barebere hamwe uko bakorana mbese abanyamakuru n'abanyapolitiki ariko si ubundi umunyamakuru agomba gukorana gute n'abanyapolitiki by'umwihariko iyo umunyamakuru ari umuyoboke w'ishyaka rya politiki aba afite ubwisanzure mu mwuga we w'umunyamakuru kugira ngo tugerageze gusobanukirwa n'ibi bintu twatumiye robert mugabe bob ayobora ikigo cyitwa the voice ltd ikigo nyir'ikinyamakuru great lakes voice ibiyaga bigari muri iki gihe kandi iki- ikigo the voice ltd kirimo kirashinga televiziyo yitwa the voice tv n'abatindiye rero mureke mbazanire umushyitsi bob we urahura akomeye
muraho muraho neza muri amahoro ni amahoro rwose nawe
Eh, turande natwe nuko ngushimiye cyane rwose aka kanya uduhaye kugira ngo turebe aka kantu karebana n'abanyamakuru n'abanyapolitiki n'ibya politiki ariko rero du- dutegura ikiganiro warambwiye uti umunyamakuru w'umwuga ntakwiye kuba mu ishyaka rya politiki ni ukubera iki
ni ukubera ko eh, umu- itangazamakuru cyangwa se umunyamakuru aba ari ijwi ry'umuturage aba ari ijwi ry'abaturage baba abari mu ishyaka n'abataririmo birumvikana ndetse n'abari mu yandi atandukanye noneho iyo umunyamakuru ari mu ishyaka ku- aba afite umurongo agendera mu murongo w'iryo shyaka ubundi ntabwo ari byiza yuko umunyamakuru ajya mu ishyaka ariko hari ahantu nanone nabwo mu bihugu byinshi usanga ibigira amashyaka afite ibinyamakuru cyangwa se aho usanga nyine hari abanyamakuru babarizwa mu mashyaka ariko bene ibyo ngibyo nyine biba biba nyine mu gihe bishoboka cyangwa bigatuma itangazamakuru ryakora mu gihe hari icyo twita media diversity mu gihe haba hari ibinyamakuru byaba iby'amashyaka byaba ibya- ibitari iby'amashyaka ndetse mu gihugu cyo- cyo- cyo- cyoroshye gutunga cyemerera ibinyamakuru byinshi kubaho noneho hakabaho imirongo itandukanye hakabaho ibinyamakuru by'amashyaka hakabaho ibinyamakuru by'amadini hakaba ibinyamakuru bisanzwe bya- by'abantu babigize umwuga mu itangazamakuru noneho kuri jyewe mu buryo bw'ubwigenge n'uburyo bw'umwuga w'itangazamakuru umunyamakuru agomba kuba ijwi ry'umuturage akerekana uko ishusho imeze akavugira uri mu mashyaka n'utari mu mashyaka none se hari uyu witwa mupenzi simeon watwandikiye kuri facebook ati ndabaza ubundi umunyamakuru yemerewe kujya mu ishyaka iri cyangwa ririya
Ye- sinzi niba nahita musubiza yego rwose ahita umusubiza nta tegeko ribu- nta tegeko ah, ribuza ubundi igihe ryo tuvuga hano bikubiye mu bintu bibiri hariho amategeko y'itangazamakuru hariho n'amahame y'umwuga noneho dusubire ku mategeko nta tegeko ribuza umunyamakuru kujya mu ishyaka ariko mu bunyamwuga bwe bw'umunyamakuru n'ubunyangamugayo butuma atajya mu ishyaka kugira ngo ashobore ah, gukorera uri mu ishyaka n'utari mu ishyaka no kubereka ishusho ikwiye y'igihugu no kure- no kwereka abaturage ibigenda n'ibitagenda uburyo byashyirwa umuti
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho hari undi witwa kuri facebook yiyise bodaboda waravuga ati Mm.
ese buriya umunyamakuru w'u rwanda yakorana n'abanyapolitiki batari ku ruhande rwa fpr akabaho urabitekerezaho iki bobe we
Ah, birashoboka kuko ah, mu bintu bimwe bari bamaze yarimazemo ibibazo narimaze iminsi mu bibazo bya- byo gukurikiranwa n'ubu- n'aba- n'iperereza rikorwa mu byo bandegaga ni uko mvugana n'abanyapolitike batari mu rwanda Ah, ariko babwira yuko uwo navugana nawe wese yewe ha- n'umuterariste nemerewe kuba navugana nawe mu gihe nari mwo kumukorera cyangwa se nari mwo mu migambi ye, ariko mugende mwo gushaka amakuru mu mwuga wanjye wo gushaka amakuru rero yewe benshi ndabavugisha keretse utisanzuye kuvugana nanjye Eh, hanyuma nanone hakaba na simoni eh, sibomana nako amuri we akavuga ati Mm.
mu rwanda nta banyamakuru babayo abita abanyamakuru ni abavugizi ba fpr n'abogeza umupira gusa urabivugaho iki bobe we
nuko mbona abantu benshi birirwa bavuga ngo ni abanyamakuru bahari mu rwanda iyo urebye am- ibyo mu maradiyo yabo y'amashyaka yabo iyo ngiyo hanze aho bari birirwa bavuga ku bibera mu rwanda babikesha amakuru aturuka mu rwanda kandi yandikwa n'abanyamakuru bo mu rwanda kuvuga ngo mu rwanda ni abanyamakuru bahari ubwo biba bishaka yuko yenda ni abakora nk'uko ushaka ku- kubitekereza ariko hari abahari ni abantu nta gihugu kitagira abanyamakuru ntabwo barahari ariko yenda badakora nk'uko basha- hari abumva yenda ko bari mu mashyaka cyane cyane bivugwa n'abanyamashyaka benshi baba bumva yuko bashaka iyo leta akivaho bakavuga ati umunyamakuru utavuga ko leta ikwiye kuvaho ubwo munyamakuru ntabaho ubwo icyo gihugu ni abanyamakuru ba- So, mu byo itangazamakuru rigomba gukora harimo kwirinda kujya mu ntambara z'abanyapolitiki ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na mugabe robert bob umuyobozi w'ikigo cyitwa the voice ltd ni umunyamakuru turaganira rero ku bwisanzure bw'abanyamakuru mu birebana na politiki kuri telefone dufite pierre pierre we ura- uratangaza iki ndabumva yego akabazo kawe
ngewe n'intererano natangaga kuko hari ibyo nandikije kuri facebook Mm,
yewe hano mu rwanda mba mu rwanda ariko icyo mbona cyo ni uko mbona ko itangazamakuru rimaze gukura kurusha uko byahoze nko muri za mirongo icyenda n'umunani muri za bibiri na gatatu mbona n'abanyamakuru bisanzuye aho kwa politiki bo ni uko baba bashaka kureba iby'inyungu zabo gusa no kureba ntibarebe inyungu z'abaturage bano abantu bateze akamo abantu bakigaragambya ibyo si byo itangazamakuru riteye imbere itangazamakuru ni uko abantu bose bameze neza baryamye bakaramuka neza intererano yanjye niyo ngiyo ye urakoze pierre we noneho duhamagare Murakoze mupenzi cyane.
mupenzi we
hano ndi kubumva wowe uratangaza iki
murakoze cyane
Mm.
hari ikibazo nari nanditse kuri facebook mbaza ntese Mhm.
ubundi umunyamakuru yemerewe kujya mu mashyaka ya politiki ariko icyo yagishubije nahise Eh, mba ntabwo nari ndi kumva radiyo ariko nshimishijwe no kuba turi kuganira na mugabe Mm.
Eh, kuko mu banyamakuru bari mu rwanda njyewe nubaha nakunda cyane ku- kubera kuba abanyamwuga na mugabe arimo Mm.
yego kuko umunyamakuru tuzi yuko
ni ni umuvugizi ni ijwi ry'abatagira kivugira abamwumva umunyamakuru atagombaga kujya mu mashyaka ikindi mu rwanda hari abanyamakuru benshi ubu ngubu bamaze kugaragara pe b'abanyamwuga bakora akazi kabo neza barahari rwose ariko hari n'abandi benshi usanga biyukoma amashyi nkaba numva urwego tugezeho nk'abanyarwanda rurashimishije pe nubwo nta udashobora gushimisha umuntu akenshi abavuga ko mu rwanda nta tangazamakuru rihari baba bumva ko ibyo bakeneye ari byo abanyamakuru bo mu rwanda bavuga kandi ku isi ku isi dutuyeho ntabwo washimisha umuntu ijana ku ijana gusa aho tugeze mbona hashimishije murakoze ye urakoze mupenzi we bob bob we umuteze amatwi Eh, aba bantu babiri wabumvise ibitekerezo byabo sinzi nimba wagira nawe icyo ubyongeraho
icya mbere eh, nk'uko navuze ah, hari ku- mu- kuba umunyamakuru na- ni ibintu umuntu ahitamo ni umwuga ni ibintu wiyemeza bikagira n'amahame yabyo kabone n'ubwo yaba yanditse cyangwa se atanditse ariko ni ibintu ugomba gukora icya mbere mu- mu mwuga w'itangazamakuru ugomba kuba ijwi ah, ryo kuvuga ah, ryo ugomba kuba ijwi ry'abaturage cyane cyane abatagira kivugire nk'uko yabivuze ariko nanone ugomba gukora ikindi kintu gikomeye icyo twita checks and balance mu bintu byo kureba ko abaturage iyo batoye umuyobozi barangiza bagatanga n'umusoro kugira ngo baka- ba- bagashyiraho leta bagatanga n'umusoro kugira ngo habeho n'ingengo y'imari ikora ibintu nu- ni ni inshingano z'itangazamakuru kugira ngo barebe itangazamakuru rigaragaze niba mu by'ukuri ubwo butegetsi bukorera inyungu z'abaturage niba n'abanyabu- n'abategetsi niba bata- bako- badakoresha nabi imyanya bafite ikindi no kureba niba ah, ingengo y'imari cyangwa se iyo misoro y'abaturage mu by'ukuri ikoreshwa ku nyungu z'abaturage idakoreshwa ku nyungu za- za- za- za- z'abari ku butegetsi cyangwa se abantu ku giti cyabo ibyo rero itangazamakuru iyo bishoboye kubikora ah, biba ari ibintu by'ingenzi mu yego mu rwanda tumaze gutera imbere Ah, mbere nk'uko yabivugaga mupenzi mbere twari dufite radiyo imwe aho tumaze kugeza ku maradiyo mirongo itatu n'ane televiziyo byibuze cumi n'ebyiri ziriho ziriyongera ariko igikomeye gihari ni uko tugomba kureba mu bintu bibiri ntabwo ari umubare w'amaradiyo n'amateleviziyo ahubwo ni ukureba ayo maradiyo aganirirwaho iki avugirwaho iki ese ya- ya- za ah, nshingano ebyiri navuze iza- izo navuze mu- muri ubu busobanuro bwanjye se zirashyirwa mu bikorwa ikindi yego hari aho tuvuye hari n'aho tugeze ariko inzira iracyari ndende cyane cyane cyane eh, ntabwo itangazamakuru ribaho ngo ryivugishe buriya rivugisha abaturage Mhm, abaturage rero bagomba kuba bisanzuye mu bitekerezo mu byo bavuga mhm.
ikindi babaza ama- basaba amakuru mu nzego za leta inzego za leta nazo rero zigomba kuba ziri taransiparenti zemera gutanga amakuru ari nayo zihishe Mm, ikindi n'abaturage bagomba kuba bagombye kuba bahugukiwe uburenganzira bwabo ibyo byose hariho bimwe bigomba gukorwa na sosiyete sivile hariho n'uruhare rw'amashyaka ya opozisiyo ariko ikibazo kikavuka iyo sosiyete sivile icecetse n'amashyaka ya opozisiyo adahari icyo gihe abanyamakuru bigenga babaho bate bakora bate mhm.
ese niyo mpamvu mu bihugu bimwe na bimwe usanga hari abanyamakuru ndetse n'umwe no mu rwanda usanga abanyamakuru benshi bigenga bamwe barahunze kubera igitutu cy'abanyapolitike Mhm.
So, ibyo byose rero bikagenda biba ikibazo nubwo hari aho tuvuye hari aho tugeze ariko inzira iracyari ndende
muri abo- muri ibyo- iyo nzira y'ibyo bitekerezo hari gisa wanditse kuri facebook ya- y'ijwi ry'amerika ati numva ko umunyamakuru yakagombye kureba cyane umuturage kurusha ibindi kuko iyo yagiye muri politiki birangira atangiye gutanga injari zitubaka abaturage injari ni icyongereza gishatse kuvuga ibikomere kuri telefone dufite victor victor akabazo kawe
nanze kubashimira Mm, nashaka kubaza robert mhm, ko ni umwe mu bantu nkunda gukurikira cyane hano i kigali mhm, mbese sinatinya no kuvuga ko hari abamufata nk'umupoza wa fpr eh, ibitekerezo bye eh, nawe arabizi ariko ari mu biganiro ajya akora abamwa- abandika abatelefona baba bamushinja ko zupeteteri ari umupoza wa fpr iki. arabizi nawe ngira ngo ariko se victor Rero umwibarije akabazo.
gatoya kuba umwopoza wa fpr ni icyaha
oya si icyaha kabisa Eh, Nuba- ni ukubera kuvuga ngo Niya- niya bamurega myumvire iri Ubu- hasi ubundi umuntu aregwa yo kumva icyaha ko utari mu murongo umwe n'ishaka riri ku butegetsi Eh, eh, mbese bimwe byo muri afurika bumva ko ugomba kuyoboka kwa aha, ariko iyo ugaragaje ibitagenda ariko udasesereza ugerageza gukosora ndumva nta cyaha kirimo mm, nkashaka kumubaza rero mhm, kuko ndamukurikira cyane iyo amaraporo asohoka hanze agaragaza ko itangazamakuru mu rwanda riri hasi nta bwinyagambure ifite we abivuga iki mu gihe ari umwe mu bantu tuzi ko avuga adategwa yisanzura ak- akabona ko ayo maraporo asohoka kandi byinshi bikavuga ko ayo maraporo ajya gusohoka baganiriza abanyamakuru ba- bari mu rwanda aribo batanga izo ripoti hanze bigatuma badushyira ku rwego rwo hasi biranatangaje no kubona mu myaka ibiri ishize demiri kenzi demiri seze twaraje inyuma y'u Burundi muzi n'ibyabereye i burundi batwika amaradiyo n'iki abanyamakuru buzuye hano i kigali ni benshi b'abarundi we abivuga iki iyo badushyira ku rwego rwo muri za mirongo icyenda na gatanu muri za bibiri abivuga iki mu rwe amaraporo yerekeranye n'itangazamakuru
Eh, ko nta bwisanzure buhari mu rwanda nta bw'inyagambure b'abanyarwanda batavuga nta munyarwanda uvuga igitekerezo cye kandi ibiganiro byewe kenshi nkurikira arabizi aribiba mu maradiyo yigenga n'ira- na radiyo y'igihugu hari amajingo anyuraho aba arimo bahanganye n'abandi banyamakuru wumva ari ibintu bidasa ukurikije n'ibivugwa hanze ukumva nk'izo jingo zinyuraho nawe arimo wumva ukuntu bahanganye wakumva n'izo raporo ziriva hanze ko abanyarwanda bakisanzura ukibaza ko ari ibintu bibiri bitandukanye niyo nkamubaza we abisobanura gute abi- abivuga iki mbese muri make yewe urakoze victor we reka ahita agusubiza
Ah, sinzi niba victor akiri ku murongo niba ashobora victor guma ku akiri murongo sinzi.
Ya, ya, Aracyahari- aracyahari yego arahari ndahari ahubwo iki ni ikibazo nakagombye kumubaza victor wowe nk'umunyarwanda wumva wisanzuye kuvuga icyo utekereza
ngewe kabisa ndandisanzuye n'ubu no kuba nampamagaye nuko nyine nta bwoba Eh, mfite nta mubaze iki- mubaze- Bitewe- mubaze ikibazo kimwe
ya
Eh, ni iki ubona ki- kikosa rimwe fpr ikora
eh, icyo mbona ese ikosa ikora muri Mm.
rusange mbo ni yaba mm, haba muri Kuba- rusange cyangwa mu mwihariko
eh?
Eh, haba muri rusange cyangwa mu mu buryo bwawe bw'umwihariko
bw'umwihariko ngiye mbona ko wenda ugiye kureba mu ab- haba abawupoza bari hanze Mm.
Mm, kugira ngo mm.
kugira ngo baze mu gihugu bashobora kuba bataborohereza cyane Mbo sinzi niba ba- bataborohereza kuko ari abapolitisiye cyangwa ariko ari- ari ikindi niyo numva ko baba bafite uburenganzira bwo kuza batikandagira batabanje kujya gutanga abagabo nibaza ko ariho ikibazo kiba nawe ubundi njye mbona nta ubwisanzure burahari kuko n'abaza kwitoza hano baritoza tu- tu- tureba ntawudushiraho igisuru cyo gutora uwo tudashaka numva ko okay urakoze reka korohereza.
mbanze ngusubize icyo warumbajije urakoze no gusubiza ikibazo cyanjye ikibazo cya mbere hariho ubwisanzure bw'umuturage gutanga ibitekerezo bye ariko hariho n'ubwisanzure Mm.
bw'itangazamakuru bwo gutangaza ibitekerezo by'umuturage ibyo ni ibintu bibiri bikomeye Mm.
icya mbere ni ibitekerezo Mm.
by'umuturage ariko umunya- umbu- itangazamakuru riba rikeneye ubwisanzure uburyo bagira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo by'abaturage kabone n'aho Mm.
byaba bishimishije ubutegetsi buriho cyangwa se budashimishije ubutegetsi buriho ikibazo gikunda Mm.
kuba mu gihe ah, mu gihe mu rwanda hari gutambutsa ibitekerezo by'ubutegetsi buriho budashyigikiye ni nayo mpamvu niba ugikurikira wambwiye ko warunkurikira ariko waherukaga kunyumva amaradiyo mu rwanda ryari Ah, hashize igihe kubera iki kubera ko bababwira bata uyu muntu uyu n'uyu n'uyu n'uyu ntazongere kuvuga bagahita babikora Mm.
ubu hariyo amaradiyo menshi cyane ntashobora kuvugiraho ubu ngubu byarangiye
victor we uranyuzwe kandi
Vic- Hano?
victor uranyuzwe n'igisubizo aguhaye
mbongewe ntabwo nyumve neza nashaka kumubaza ati, iyo umuntu yimye ijambo yari arifite esike wenda akanabikora wenda akazabizira tukitwa ko yazize igitekerezo cye numva ko umuntu niba ahawe uburenganzira bwo kuvuga ntavuge akenshi uburenganzira baba Yego, bufite bwo kuvuga ariko se victor eh, ariko uretse kubigira- r- r- bob bumbabariye kubigira- gatoya bigiramo- eh, eh, bumbabariye gato bob ndakumva.
victor we Mm.
yewe
bob amaze kukubwira yuko nta bw'inyagamburiro agifite mu maradiyo yo mu rwanda ati ntabwo bakinyemerera ayo maradiyo niyo babujije kwemera ko bob ayavugiraho ubwo se ntabwo bamubujije uburenganzira bwe
mbo wenda ibyo turabimenye ngo ntawe wigeze abimenya ko bamubujije noneho rero Nuko umuntu urabimenye yatanze- urabimenye kandi ndumva igisubizo ugifite reka dukomeze bob akomeza kubwira igitekerezo cyawe hanyuma eh, innocent aba akunkuriye ku murongo dushaka abandi b- nabo ba- bashaka kuza muri iki kiganiro victor urakoze
ok ok mwakoze inama Eh, bob komeza igitekerezo cyawe naguciye mu Eh, ijambo
ikindi ikindi na navuga eh, hari uwambajije ku mara- ku maraporo amaraporo amaraporo hariho hariho amaraporo asohoka menshi avuga ku itangazamakuru ariko iyo urebye itangazamakuru eh, kuva eh, igihe cya jenoside muri mirongo icyenda na kane izindi nzego z'igihugu zagiye ziyubaka ariko muri sekiteri y'itangazamakuru ukabona nta terambere rihari n'ubu bwiyongere bw- ubucucike bw'amaradiyo amaze kugera kuri mirongo itatu na kane ntabwo yari amara imyaka itanu ariho So, ni amaradiyo atangiye bushyashya ariko nabyo iyo wumva icyo avuga avuga ikintu kimwe bose bakagisubiramo n'ayo mateleviziyo n'iki ibyo rero inzira iracyari ndende aho umunyamakuru yumva avuga yisanzuye kandi nta nkurikiye atari buhamagarwe aregwa icyaha ngo cyo ku- ah, kwangisha rubanda ubutegetsi buriho ah, ndetse no ku no kwandamandinga otoriti y'ubutegetsi cyangwa se no guteza imvururu muri rubanda mbese ibyo byaha birifane bidase- biraho ngaho ikindi eh, mu maraporo ayo ngayo icyo avuga aba ari amaraporo ashingiye ku bushakashatsi bufite icyo twita research methodology rero eh, muri research methodology y'abo bantu bose bakoresha ntayiragaragara kuri jewe cya- yewe no ku bandi bashakashatsi ngo bagaragaze bati harimo ikibazo cya metodology imeze gutya ushobora kutayemera ariko iyo metodology ya research ariko twemereye yuko twemerane yuko ari metodology yemewe scientifically ibyo rero nk'ubu hariho ah, ikigo cyitwa rmc kigenzura itangazamakuru mu rwanda kize gukora ubushakashatsi eh, ubwo twakwita state of media report bugaragaza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bushingiye mu Rwa- buhagaze mu rwanda bakoresheje research methodology ya unesco ari cyo ariyo ari ndetse ari bwo bu- methodology yemewe mu rwego mpuzamahanga ariko bayibuza gusohoka iyo raporo so ni ikibazo gikomeye kubera yuko ah, ubutegetsi bwumva buri ku kintu cyo kijyanye na isura y'igihugu no kubaka isura y'igihugu no kugira ngo bari sensitive cyane kureba yuko isura y'igihugu isa mu mahanga igomba kugenda imeze ariko nyamara ikibazo ntabwo ari raporo ikibazo ni igitera ni igituma ibyo bibazo bihari aho kugira ngo ubyiteho ukita kuri raporo nta kintu uba ukora ugomba kwita ku bibazo biri bihari umunyamakuru Ikindi, umuntu wavuze ngo ni umwo- yego komeza
i- ikindi umuntu wavuze ngo ni umwo- umwopoza wa efuperi nenga nk'uko nenga n'abandi na opozisiyo nayo irabizi ko nyinenga hariho na bamwe bamaze kumbwira ngo ndiho ndakora amakosa kubanenga na opozisiyo kandi ari amashyaka menshi ahubwo njye nenga ishyaka ariko nenga guverinoma nkanenga fpr n'ishyaka riri ku butegetsi nkanenga na opozisiyo yirirwa ivuga ngo ngo ku jenoside ngo habaye dabo jenoside yirirwa ivuga ngo habyarimana yego ngo indege yaramanuwe niba banenga fpr bumva hari icyo bagomba gukorera abanyarwanda ntabwo bareba ibibazo biri mu gihugu nonaha ngo barebe icyo babikoraho baracyaririmba indege nubwo yego yarapfuye ni ishyano ariko niyo bakiririmba mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi batitaye ku bibazo biri mu gihugu ubona na opozisiyo nayo idahari n'uyitwa ngo ni opozisiyo iravuga usibye kuvuga ko kagame ari mubi akwiye kugenda arumwita nyiburabura bamwita amazina banamutuka ariko ntabwo batanga orutanativu ya polisi zifitwe izo efuperi ishyira mu bikorwa iki rero kikaba ari ikibazo gikomeye ahubwo buri gihe iyo umuntu haracyari ikibazo mu rwanda cyo kumva umuntu unenga n'umwanzi barabyitiranye nk'ubu ntabwo ndi umupoza wa efuperi kuko njye ntabwo nta shyaka mfite nta nta nubwo ariko ndayishobora kunenga efuperi kandi nkanayinenga n'abadepite iyo ugiye kuri twita tuba turimo kuvugana mu biganiro ngenekereza yuko ibiganiro ari byo bintu byiza byo kumva yuko mushobora kwemeranya cyangwa mukemeranya muri bimwe cyangwa mukemeranya kutemeranya ariko mugakomeza muri inshuti mugashobora kubana yego umunyamakuru robert mugabe bob umuyobozi w'ikigo cyitwa the voice ltd cyandika ikinyamakuru great lakes voice ibiyaga bigari niwe mushyitsi turi kuganira ku bwisanzure bw'abanyamakuru mu rwanda mu birebana na politiki ariko se mbere y'uko duhamagara yosefu bob wigeze kuvuga uti izindi nzego zariyubatse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi usibye ko iyo jenoside yanabaye tukibagirwa yuko hari hari n'intambara y'isubiranamo ry'abanyarwanda guerre civile ibyo bintu byose byabaye amahano no guhunga abapfuye guhunga byabaye amahano ayo mahano yose yararangiye usibye ko nyine yasize ibikomere bitazasibangana mu myaka ya vuba ukavuga rero uti izindi nzego zariyubatse ariko itangazamakuru iracyafite akabazo kandi mbere ya jenoside yakorewe abatutsi sinumva ukuntu itangazamakuru ritaba ryarateye imbere kandi mbere nta nta mashuri yigisha itangazamakuru yarahari nta na rimwe none ubu ngubu ahubwo hari kaminuza hari inzego za kaminuza zigisha itangazamakuru bishoboka bite ko abantu b'abanyabwenge batubaka inzego zabo bwite mu rwego rw'itangazamakuru ngo nazo zikomere zigire ubwisanzure
ibyo ngibyo bisaba ibintu bibiri by'ingenzi ikintu cya mbere bisaba solidarite y'abantu bari muri uwo mwuga icya kabiri kugira ngo itangazamakuru ryubake icya kabiri ubwisanzure bw'itangazamakuru niyo dukora ibyo twita upr universal periodic review kureba uko ibihugu byose byubahiriza amasezerano ajyanye n'uburenganzira bwa muntu uko biyashyira mu bikorwa uko ayo masezerano yubahiriza none iyo turimo kureba mu bwisanzure n'uburenganzira butandukanye itangazamakuru tuyishyira mu burenganzira cyangwa se mu cyiciro cya politiki politiki uko iba imeze mu gihugu yemfuruwanse uko itangazamakuru rimeze mu gihugu n'iyo ugeze ahantu mu gihugu ugahita ugura ikinyamakuru cyabo ukagisoma kimwe cyangwa bibiri uhita umenya uko na politiki imeze kubera yuko politiki y'igihugu igira ingaruka ku itangazamakuru ego hari amashuri menshi mu rwanda nk'abiri cyangwa atatu ane yagiyeho yigisha itangazamakuru icyo ni ikintu cyiza ariko abo bantu bakeduwetinga buri mwaka barangiza ayo mashuri bajyayo ndetse bajya mu itangazamakuru abajya mu itangazamakuru barangana icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko benshi nta nubwo baza mu itangazamakuru kuko itangazamakuru iri mu rwanda kuvuga ngo warikora n'itangazamakuru ryigenga rikagutunga ni ubufindo ni ibintu bijyanye n'ubwitange bwinshi cyane ni ibintu bijyanye no kuba ufite umuhamagaro nk'uko n'abapasiteri bavuga ngo barahamagawe ukumva mbese ukaba nk'uko umwarimu yumva atari ukubera yuko wananiwe kwiga atari ukubera ko udafite ubwenge ahubwo ari ikibazo cya politiki Mhm.
politike iyo yemera iyo ye- yo politiki iyo yemera eh, political competition iyo yemera yuko habaho amashyaka anyuranye atanga ibitekerezo bitandukanye bituma haba iyo politike y'igihugu cyangwa se ishyaka ariko ubutegetsi ryemera yuko sosiyete sivile ibaho kandi ishobora kwaka accountability y'isho- ni- ibyo ngibyo ibyo bibiri icya gatatu ikemera yuko private sector cyangwa cyangwa se eh, abikorera ba- bagira ubwigenge bw'ubucuruzi mu bwigenge mu by'ubucuruzi bituma ibyo byose itangazamakuru rizamuka habaho urunyurane rw'ibitekerezo urwunge rw'ibitekerezo habaho n'imi- n'ibigo byinshi eh, by'abikorera bi- bikorana bizinesi n'itangazamakuru ryigenga Mm.
ariko nk'ubu aho ikonomi ubona habayeho ikintu nakwita political consolidation aho usanga n'ishyaka riri ku butegetsi ari naryo ah, rifite ijwi rikomeye mu bya politike sosiyete sivile nayo ubonye ikorera iryo shyaka midiya nini itangazamakuru ryinshi cyane mu rwanda usanga naryo ari gutyo ibyo byose rero bikemfuruwensi kuko itangazamakuru ryabaho Mm.
n'abacuruzi n'abacuruzi bakora amapibirite n'amasoko bagomba kureba umurongo wawe niba ujyanye kuko nabo bafite inyungu Mhm.
niba badashobora gukora bata bisanzuye bakumva bagomba gukora bari ah, mu- mu mabwiriza y'ishyaka ariko ubutegetsi nabo ku nyungu zabo bamamaza n'ibigo bifite umurongo wa efuperi Mm.
iki rero ni ikintu gishobora gishobora gutuma tugira n'amateleviziyo nawe yashaka akaba mirongo itanu ariko usanga eyatayimu mirongo inani ku ijana ari ibintu bijyanye na futuboro n'urubuga rw'imikino ahandi akaba ari indirimbo za gakondo kandi bakavuga amakuru matoya ya- yoroshye yoroshye nayo agwa- yatanzwe pozisiyo za leta gusa Mm. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga umushyitsi ni umunyamakuru bob robert mugabe umukuru w'ikigo cyitwa the voice ltd gifite ikinyamakuru great lakes voice ibiyaga bigari kandi bafite n'umushinga wo kubaka televiziyo yitwa the voice tv kuri telefone dufite yosefu yosefu we
karame wiriwe neza
eh, mwiriwe ngushimiye ko wakomeje kwihangana noneho akabazo kawe Eh, sawa murakoze Eh, nagira ngo nibarize eh, mubanze munsurize umutumire yego arakumva
Eh, nayo mfite utubazo tubiri two kumubaza Mhm.
Eh, akabazo ka mbere eh, umunyamakuru w'umwuga yaba afite ubushobozi bwo kunyomoza inkuru mbere yo kuyitangaza nk'iyo umunyapolitike avuze wenda iyo nkuru wumva ari iri- ibeshya
yego aha akabazo ka kabiri eh, eh, robert agereranyije nko mu rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru ajanishije ni nka kangahe ku ijana
robert we hita umusubiza rero
icya mbere eh, mu itangazamakuru haba prinsi- reka nangire ku cya mbere yatangiriyeho habaho prinsipe ebyiri prinsipe ya mbere ni ugufata ijambo nk'uko umunyapolitike rivuze hanyuma no- n'abandi baba uwo umunyapolitike yari yavuzeho nawe ukamuha ijambo inkuru ukayitangaza bityo ariko icya kabiri hari ikintu eh, kitamenyerewe mu rwanda icyo twita fact check kureba neza niba ibyo umunyamakuru cyane cyane nka amerika irabikoresha uburayi ibyo twita fact kureba neza neza niba ibyo uwo munyapolitike yavuze nta mpaka bijya nkuravugamo cyangwa ibinyoma ese ashobora mushobora kumureba kuri fact niba ibyo avuga ari fact u- uh, urugero niba uh, umuntu aje ngo akavuga ati cyewe mu migabo n'imigambi yanjye nk'umunyapolitike eh, ni urugero ndashaka kubaka ah, ikiyaga gihuza intara y'amajyaruguru n'amajyepfo kandi icyo kiyaga kigomba kuba kiri artificial akavuga ati ngende mu ntore azacyubaka ntabwo avuze bije ayizava ntabwo avuze ubwo bushobozi aho bwaturuka nta n'ubwo umunyamakuru atangiye Tu- ibyo byose iyo atabivuze umunyamakuru abanza akabyandika akavuga yuko umunyapolitiki avuze ko azubaka icyo kiyaga ariko inshingano ya kabiri baba bafite ni fagiti cekingi gusuzuma ibimenyetso niba ibyo bintu niba bishoboka niba atarindagiza abaturage fagiti cekingi umunyamakuru w'umwuga ibyo agomba kubikora yego ndabizi ko habamo inzitizi nyinshi cyane cyane muri ibi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ariko ni ibintu by'ingenzi cyane cyane cyane nko mu bihe by'amatora iyo abanyapolitiki batangiye gutanga amasezerano amwe n'amwe arimo amakabyankuru icya kabiri yavugaga ku ijanisha ry'ubwisanzure bw'itangazamakuru ibyo ngibyo gukora ijanisha byangoramo gatoya ariko nkurikije izo nakwita indiketa nkoresheje indiketa y'ibinyamakuru birangana iki mu rwanda kureba uburyo ibinyamakuru byaba imirongo itandukanye niba ihabwa niba yemererwa gukora no kureba niba abaturage ibinyamakuru bivuga amakuru y'abaturage no kureba yuko abanyamakuru mu gihe bavuze ibyo abanyapolitiki batishimira niba baba amahoro cyangwa badashyirwaho igitutu niba ari nta munyamakuru ufunze cyane niba ari nta munyamakuru uri mu nkiko azira umwuga we niba ari nta banyamakuru bahunze bazira umwuga wabo niba ari nta abanyamakuru bapfuye bazira umwuga wabo ibyo byose mbishyize hamwe kuri jyewe ku ijana navuga ni byibuze turi kuri mirongo itatu ku ijana
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare kamanzi kamanzi we
ndabumva akabazo kawe
bo mbanje gushimira ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika bo uko ritinyutse kuvuga n'ibibazo birabana n'abanyamakuru muri politiki mu rwanda ko mbona byari ibibazo kenshi batinya kuvuga kandi ari ibibazo bihari bo ikibazo rero nagomba ndabona murambabariye ko sinashoboye kurambutsa uwo mutumire urabikoze nuko ndi mu mumpe amakuru amakuru aho iwacu mu rwanda yego be muri make rero nagomba ndamubwira mfite ibibazo bibiri mbaza n'icyifuzo kimwe ikibazo cya mbere ni aho mu rwanda mubona mubona itangazamakuru sitadiri mugereranyije n'ibihugu biri muri ayasi muri eyase afurika kominote umuntu u rwanda mworoha umwanya wa kangahe muri ibyo bihugu bitandatu ese kamaze uri mu kihe gihugu wowe muri eyase oya wowe uri mu kihe gihugu kuvuga ute aho ngaho iwacirwa gendi muri canada eee komeza igihazo cya kabiri bavuze ati ibijyanye n'amaraporo yandikwa n'ibintu n'ibinyamakuru bitagira byigenga byo ku isi yose amaraporo asohoka avuga ku itangazamakuru mu rwanda ko ryanyuzwe we yaba arivugaho iki icyo ni cyo kibazo cya mbere cya kabiri esike iryo tangazamakuru rivuga ukuri ayo maraporo avuga ukuri cyangwa arabeshya icyo ni ikibazo cya kabiri bo urumva rero sitadire be ndifuza bantuka ndishimye cyane ko iminsi yose mwakunda kuvuga ku burundi kandi mwarawufashije ko kuvuga ikibazo birabifasha birafasha abategeka kugira batore inyishu by'ibibazo bafite urumva rero no ku rwanda mushishikare mubandanye muduha sitadire muduha muduha ijambo kugira natwe nawe ubu sitadire bagize itangazamakuru bashobore kurinigura yewe ni icyo kibazo nari mfite murakoze cyane kandi turabashimiye cyane kuba mutinyutse yewe urakoze kamanzi we oke bayi bayi bob we hita rero umusubiza utwo tubazo twe
icya mbere mu bihugu kugeza ubu ngubu ibihugu bituri imbere navuga mu itangazamakuru navuga kenya nkavuga na uganda etiyopiya sinzi niba ituri imbere ariko baza turi ku mwanya umwe sinibuka ariko yo ntabwo iri muri eyase bob we ariko twe turi imbere y'uburundi kubera ko uburundi bwari bufite itangazamakuru ryiza bararisenya hariho n'uwigeze kumbwira ngo mvuge ku abanyamakuru b'abarundi bahungiye hano si uko bahahungiye kuko yenda twa kubera ko ari icyaha bakoze ngenekereza ariko hari hari
ibyo perezida nkurunziza yakoze byari ugusenya inzego z'igihugu zimubangamiye kugira ngo abone uko yubaka ubutegetsi bwe nk'uko abyumva mbese atangire kubaka ubutegetsi bwa bwa sendetse kubera ko nk'uko mbese yakumva abifite ubushobozi kuko na mbere yageze ku butegetsi adafite ubwisanzure buhagije kuko inzego z'igihugu cy'u Burundi zari zihari nka sosiyete sivile nka midiya nka inzego nyinshi zikora none zitamworohera gukora ibyo ashaka so zimwe yagombaga kureba niba hari imvururu kureba uburyo azisenya kugira ngo yongere ashyire ibintu ku murongo nk'uko we nk'umurongo watekereza ariko mbere y'uko azisenya itangazamakuru ryo mu Burundi ryari rimeze neza ubu none rero u rwanda rwanyuze ku burundi ariko tanzania yose igeze hehe
tanzania ifite ibibazo cyane mu itangazamakuru ndumva nijoro ejo aribwo perezida magufuri yari bwashyizeho minisita ushinzwe itangazamakuru amaze gusezerera uwari uriho bizira kugaba igitero ku cyicaro cy'itangazamakuru naho byari bimaze kuzamba ariko ntituramenya ariko ntabwo tanzania baracyafiteho ubwigenge kubera ko politiki ya tanzania uko imeze n'ubwo sisiyemu iri ku butegetsi ariko yemerera amashyaka nka cademi igakora kandi zose zikagira akise zikagira uburenganzira ku itangazamakuru ibyo rero bitandukanye cyane n'ibyo mu rwanda bobo nkunganiye kuri iki kibazo cya kamanzi ngo u rwanda ruri mwanya ntabwo nibuka neza ariko ndumva hari icyegeranyo kigeze gusohoka kivuga yuko yego kenya iza imbere uganda cyangwa tanzania nazo zikaza imbere y'u rwanda ariko u rwanda rukaza mbere y'uburundi na sudani y'epfo ibyo bibiri nibyo biri inyuma y'umurongo nimba sinzi ukuntu nabivuga
yego ibyo byo ni byo reka niba turemeye ku kibazo cy'amaraporo yambazaga kuko nari nakivuzeho yego
ikibazo cy'amaraporo harimo ibibazo bibiri mu maraporo icya mbere amaraporo avuga ukuri ariko hariho n'ayandi maraporo arimo nkuru kuko bo batiyitirira batagera no kuri tere ngo barebe mu by'ukuri bimeze bita ahubwo nabo bafatira ku yandi maraporo ugasanga ikigo gishinzwe gukora amaraporo kikagendera ku maraporo y'ibindi bigo byakoze raporo icyo rero ni ikibazo gikomeye ariko muri make iyo urebye metodologi zabo kuri yewe nta kibazo zifite na metodologi zaba zifite ikibazo ni ikibazo cyasaba kuganirwa ariko ntabwo ntekereza yuko kuvuga yuko tunikwa cyane ibyo byose hari ibimaze kugerwaho ariko inzira iracyari ndende ibyo keretse amenye ngo raporo y'ikigo iki n'iki uri uravuga raporo ya ya komite tu porotekiti jonarisiti uretse uravuga raporo ya ya ya ya ya reportazi witawuti bodazi uravuga raporo ya furidomu hawuzi uravuga raporo yihe kubera ko buri raporo igenda itandukanye nubwo zose zivuga yuko nta bwisanzure buhari ariko ibyo bashingira bavuga ko nta bwisanzure buhari biratandukanye ibyo ibyo ppj ishingiraho n'ibyo reporoteri sa forontiyeri ishingiraho ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bose bahuriza ku kintu kimwe ko nta bwisanzure buhari ariko bagendera kuri samindiketazi
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bob dufatiye kuri ibi ngibi bya eyase ni afurika kandi kuri wowe kuba ijwi rya afurika ni ikintu kikuri ku mutima ijwi rya afurika kuri wowe bivuze iki
ijwi rya afurika bivuze yuko mu kuba ijwi rya afurika ni uko ugomba kuba ijwi ry'abanyafurika kandi mu itangazamakuru ryawe ukora ugakora itangazamakuru ugomba kugaragaza niba uvuga ibitagenda ariko garagaza n'ibigenda bihari byiza kuko ntabwo itanga ntabwo afurika ari icuza umwijima harimo ibihugu byinshi bifite umuco mwiza harimo ubukerarugendo bwiza harimo za leta zimwe zirimo guteza imbere ubukungu
yego harimo za leta zimwe zigenda zitera imbere mu bintu bimwe n'ibindi harimo aba- abanyafurika bakoresha imbaraga zabo bagatera imbere hariho abanyafurika batari abajura bari honete bari- b'abanyakuri b'inyangamugayo bafite ibyo bigejejeho so hariho ibintu byinshi abantu n'igihugu bagenda bageraho ariko afurika ntabwo ari inyanja y'ibibazo ntabwo ari umwijima ntabwo ariho ba- na ba bantu bamwe muri diaspora a- agera muri amerika cyangwa i burayi akiruhutsa peto mvuye muri afurika bamubwira afurika akumva yayivuma ariko Mm.
afurika si byo afurika ntabwo ari ikuzimu Mm, afurika hari ubuzima mhm.
hari ubuzima ni naho hantu ushobora kuba waratangiriye kuri zeru ugakora cyane ugashobora kubarizwa mu bake ukazapfa cyangwa ukazasaza umaze kubarizwa mu bakire ariko mu bihugu bimwe byateye imbere umuke- umukene wavukiye mu bakene akomeza gukena n'umukire wavukiye mu bakire agakomeza gukira Mm, kugira ngo uzajye kuburekinga iyo iveni uve mu bakene waravukiye muri famiye y'abakene mu ah, mu bihugu by'i burayi hamwe na amerika waravukiye muri famiye y'abakene kugira ngo uteye u- utangire foromu sikaraci ugere mu bakire ni- bijya bibaho ariko ni ibintu ni kanyeya cyane ariko muri afurika birashoboka Eh, Yego.
ibyo nabyo ni- ni byiza ariko ni nabi- nabyo nabyo bifitemo akabazo ariko nabyo nta kintu kitagira ikibazo ni- ikibi ni ikiza so afurika harimo opotuniti nyinshi harimo ibintu byinshi si ngo hari abantu bagenda bakigira muri ibyo bihugu bakiga bakaminuza aho kugaruka kugira ngo bateze imbere afurika bakaba bashinzwe gusa kuvuga ibibazo biri muri afurika nk'aho ari kuzimu mm.
nyamara we ariko kandi nkunganiye ariko ahari nanone- ariko ka- eh, Ibi ariko nabyo bi- kandi kuba yego.
ijwi rya afurika Ah,
Hello?
ikomeza Kubaka. nanone kuba ijwi rya afurika nanone kuba ijwi rya afurika Ah, n'ijwi ry'iwacu n'ijwi ry'igihugu ntabwo bivuze ngo wirengagize ibibazo biri mu gihugu we kubiganiraho we kubivugaho we kubishyira ahagaragara mm,
Eh, kubera yuko leta nyinshi zihisha muri icyo kintu bakavuga bati twavuze itangazamakuru ya panafurikanism ry'ijwi rya afurika rigaragaza ibyiza ariko nanone kugira ngo nabo bahunge akawuntabiriti so hagomba kubaho itangazamakuru rikavuga ibyiza rikavuga n'ibibi ritazi ibiko- rikora impamvu abantu benshi bagiye bakunda kumbaza kubera iki mu bantu nkunda kwiyama cyane no gushyira mu majwi nkwiye gushyira mu majwi mhm.
nkunda gushyira mu majwi ah, leta cyane ariko birumvikana kuko hariho mu bintu bisanzwe hariho abantu bo twita duty bearers Mhm, duty bearers ni nka leta hakaba hariho n'abantu baba bafite resiko- ba- n'abaturage baba bafite freedom to demand bavuga bati ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi tubisaba kuri leta mm, so niba babisaba kuri leta leta nayo kubera ko ariyo yafashe iya mbere cyangwa se abo banyapolitike biyamamaza bajya gusaba umwanya wo gukorera abaturage baba barafashe iya mbere bakavuga bati tugiye gukorera abaturage mhm.
babakorere noneho kandi bumve yuko abaturage babasaba ibintu byose na right holder kuko umuturage ni right holder Eh, Re- umu- inzego za leta ni duty bearers mhm.
niba baf- bafite inshingano zo gutanga serivisi ku baturage guteza imbere abaturage kubaka eh, amashanyarazi n'ibikorwa remezo binyuranye no kubakorera imishinga ibateza imbere Ah, abaturage nabo bafite inshingano uburenganzira bwo gusaba leta ubusobanuro bw'inshingano babahaye mhm. hanyuma ahangaha Uretse imyanya kugira ngo eh, twanzure kuri aka kabazo ahari ni uko nk'ibinyamakuru byinshi byo muri ibi bihugu byakize iyo bigiye kwandika kuri afurika bivuga amahano gusa
Eh, byo bivuga amahano gusa kwa- bivuga eh, bivuga ibyago bivuga iterabwoba muri somaliya bikavuga jenoside yabaye mu rwanda yego n'ishyano eh, bikavuga iki iki kire cyangwa usanga za leta zimwe kibaha amafaranga ngo baba- bavuge ibyiza Mm, nabo nabo kuko ari abacuruzi bakayakira mhm.
bakaza usanga bavuga bati eh, perezida uyu n'uyu ni igitangaza ni intumwa y'imana ni iki ariko abizi neza yewe no mu binyamakuru bimwe byavugaga uko afurika ari mbi cyane yaboze n'iki ariko abandi baka n'uriya perezida wavuyeho wo muri wo muri gambia uriya yayajyame bavugaga ko ari igitangaza avura na sida hari umuntu ukomeye baganiriye nawe ibiki ariko mu by'ukuri wareba ugasanga wapi ni ibintu biba bisaba baranse birasaba baranse na komunisense vuga ibyiza ku gihugu cyawe ariko nanone uvuga ibitagenda kugira ngo bibonerwe umuti ntabwo uba ushinzwe kurwanya ishyaka riniri ahubwo ugira ngo bibonerwe umuti ijwi rya amerika yego komeza kugira ngo utekinike raporo ivuga ko abaturage bate- bateye imbere ahubwo ushakisha igiteza imbere igiteza imbere abaturage bonyine bazabyivugira ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ubwisanzure bw'abanyamakuru na politiki noneho um- mbibutse yuko umushyitsi wacu ari bob robert mugabe umuyobozi w'ikigo the voice ltd gifite ikinyamakuru great lakes voice na ni ukuvuga ibiyaga bigari kandi bateganya kubaka na televiziyo the voice tv kuri telefone dufite stanislas stanislas we
wi mwiriwe neza wiriwe a- igihe ki- amakuru amakuru thomas kamirindi ni meza igihe kirimo kiragenda uvuga akabazo kamwe kagufi
yego ndi i kigali mu rwanda mu murenge wa burega mu karere ka rulindo amajyaruguru y'u rwanda Mm, ikibazo cya mbere nagira ngo mubaze nk'ubu barabibona mu rwanda abanyamakuru bagena igihe bakaganira na perezida none nka wo utugendera mu bindi bihugu ho byaba bibaho cyangwa ntabwo byaba bibaho ikindi nagira ngo mubaze ese umunyamakuru uvuze inkuru akayivuga nabi ahanishwa iki murakoze cyane ye urakoze cyane stanislas reka ahita agusubiza
sawa kamirindi mu bindi bihugu mu bindi bihugu hari mu bindi bihugu byinshi perezida abonana na- n'itangazamakuru ntabwo ari igitangaza Ah, ariko nanone yego no mu rwanda perezida ah, paul kagame yarabikoraga akabona n'abanyamakuru si ibyo ubu bitakibikora ariko ukareba abanyamakuru abonana nabo bakabanza kujonjora ba- n'ababaza ibibazo eh, agomba kumva n'ibi ni- mbese ukabona ni abatoranyijwe nyine ariko eh, iki kuganira na perezida nawe perezida kuganira n'itangazamakuru ntabwo ari igitangaza ahubwo yakagombye kubikora byibuze kenshi gashoboka kuko iyo uganira n'itangazamakuru ntabwo uba uhereza icyubahiro itangazamakuru uhereza icyubahiro abaturage abo itangazamakuru rikorera Ah, kandi akabazo ka kabiri ah, umunyama- umunyamakuru iyo yakoze- iyo yatangaje inkuru nabi ahanishwa hehe dufite ikigo cyitwa rwanda media commission kigenzura itangazamakuru gikorera hano i kigali i remera imbere ya ya stade amahoro eh, niyo nzu ikurikiye ah, sports view hotel urahagera niba wumva itangazamakuru ryaguhutaje ugatanga ikirego cyawe mu nyandiko cyangwa mu magambo ariko ugasobanura uku- ugasobanura n'uburyo cyaguhutaje bakaguhuza nacyo byasanga amakosa agihama kigahanwa Mhm. Ibi ni- ibihano birateganijwe mu mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu rwanda
yego bira- birasobanutse hari n'umunyamakuru ah, baherutse kwambura ikarita y'itangazamakuru imwemerera kuba umunyamakuru mu rwanda mu gihe runaka cyangwa se bakagusaba gute- gusaba imbabazi cyangwa se kunyomoza cyangwa kuvuguruza iyo nkuru wakoze Mm. ijwi rya amerika kuri telefone dufite kandi ernest ernest we ernest niko telefone yawe umurongo uko umeze nabi cyane vuga twumve
murakoze cyane urabona itangazamakuru rirakenewe cyane vuga akabazo kagufiya
Eh, akabazo ngomba kubaza uwo munsi urabona ngahange amasika urabona itangazamakuru abantu bose urabona nk'ibihugu nk'abantu bari ku butegetsi usanga bakora ibi nk'uko babivuze nk'ibiseye ni itangazamakuru ugasanga bari kureba gusa ariko bagashaka ko itangazamakuru byiza gusa ndashaka kubaza none nk'ubu nka nka nk'umu- nko ngaha aho ye muri afurika urabona nta teko bisera igihugu cyose gifite iteko rigenga abamenyeshamakuru ugasanga rero uwo ari we wese afite igira- itangazamakuru uko uko agiye urabona ubutegetsi nk'uko Ernest.
bwa politike eh, ernest niko akabazo ufite ni akahe
cyangwa ikibazo ufite ndashaka kubaza ni uko umumenyeshamakuru ahe- ahe- ari ayo mu gihugu kanaka ubutegetsi bukamubwira kuvuga ibintu uko abibona uko abibona mu gihugu ye urakoze reka ahita gusubiza Ernest kuko igihe kiratujyanye reka ahita gusubiza urakoze bob kamirindi ntabwo numvise neza ikibazo cy'uwo mugabo kuko telefone imeze nabi cyane yari imeze nabi nanjye nkurikije nimba nakurikiye neza aravuga ati uravugaho iki iyo ubutegetsi bubujije umunyamakuru gukora akazi ke
oke ni bya bindi twatangiriyeho hari ubwo ubutegetsi bubuza umunyamakuru cyangwa se bugatambamira cyane umunyamakuru gukora akazi ke bakamukangisha ibintu byinshi harimo n'igifungo kwicwa cyangwa se agatotezwa cyane ibyo ni ibintu ni ishyano ahubwo ibihugu byose bya afurika bigomba kumva yuko kirazira ni ishyano abantu bose badakwiye no kumva no gushyigikira n'unabitekereza akabikora yumva ko arimo gukora ishyano ntabwo akorera inyungu z'igihugu ahubwo arateza ishyano ni ibintu bidakorwa kubera yuko uwo munyamakuru yamagana atoteza akangisha igifungo cyangwa se iki ni umunyamakuru ukorera mu nyungu z'abaturage ariko nanone ukomurika yakoma n'ingasire mu kinyarwanda niko bavuga abanyamakuru bagomba kwirinda kurwana intambara z'abanyapolitiki niba abanyapolitiki hari icyo bapfa cyangwa se bapfa ubutegetsi cyangwa se bapfa ibindi umunyamakuru agomba kwirinda kujya mu ntambara zabo urugero niba ukangishijwe ugize ikibazo cyo gutotezwa mu mwuga wawe bikaba ngombwa kuhunga ntabwo bivuze yuko ugenda ukajya mu mashyaka ya opozisiyo arwanya ubutegetsi bwatumye uhunga kubera ko iyo ubikoze ufite uburenganzira bwo kubijyamo ariko iyo ubikoze ntabwo uba ukiri umunyamakuru ubu noneho uba wabaye umunyapolitike ariko iyo uri umunyamakuru wagize umwuga wawe w'itangazamakuru ugahunga genda ufate ubwo buhungiro ukora ibyo ukora ariko nanone ugaragaze yuko wazize itangazamakuru ahubwo iyo ugeze iyo ngiyo yo wahungiye ukajya mu bintu by'amashyaka ukirirwa wagiye mu maporopaganda y'amashyaka ikintu kigaragara cyane n'abantu babona ko bavuga batanga bati nimumubona ntabwo yari yahunze kubera itangazamakuru ahubwo n'ubundi yari ari mu nyungu z'abanyapolitiki niyo mpamvu byamugendekeye kuri rero nagira ngo n'abanyamakuru baba bahunga ibi bihugu biri bikiri mu nzira y'amajyambere kubera demokarasi bari nta nayo iri aho ngaho yifatika ni nk'ibyo byose ariko nibagerayo bagenda ari abanyamwuga bagumeyo ari abanyamwuga kandi nibava mu itangazamakuru bakajya muri politiki nabyo babivuge babinyangamugayo ariko bameze kamwe babivuge babe ari abanyapolitiki bimenyekanye bob hari irido fonse nawe utegereje kuri telefone kandi uzi dushigaje amasogonda makeya reka tumuhe ijambo twe kurimunigana nubwo tutabona umwanya wo kumuha urubuga rwisanzuye tubivuge muri make irido fonse
yego ndabumva vuga akantu kagufi cyane wanzura ikiganiro nubwo atari we mutumire igihe kiragiye ntabwo ninda nari mfite utubazo twinshi ariko ndabaza kamwe bobo ndashaka kumubaza abanyamakuru mu rwanda mbona nta rukundo ruri hagati yabo uretse ko twe abaturage nyine basa nkaho batatwitaho cyane ndashaka kumubaza impamvu abanyamakuru mu rwanda umunyamakuru runaka ahohoterwa ukabyumva kuri viyoe ukabyumva kuri bibisi nta munyamakuru wo mu rwanda urabivugaho yeee irido fonse hiniraho hiniraho akababuza kuvuga murakoze yeee hiniraho bob we mu masogonda cumi n'atanu umusubize cumi n'atanu gusa radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umenya telefone zicitse ziriciye rwose sinzi ukuntu bigenze muratubabarira rero n'ubundi igihe cyari kitujyanye ndagira ngo mbisegureho ariko nanabasezeraho kuri iki kiganiro murisanga cy'uyu munsi twaganiraga ku bwisanzure bw'abanyamakuru na politiki umunyamakuru robert mugabe bob umuyobozi w'ikinyamakuru the voice ltd niwe rero twaganiraga mwese mwese ndabashimiye cyane bob ndagushimiye cyane byimazeyo mu kanya gatoya ni amakuru avunaguye murakarama